murumva ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mu kanya ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima buri wa gatatu tubagezaho muri aya masaha turaza rero kugaruka ku kibazo cyo kugwingira kigira ingaruka ku mikurire y'abana radiyo ijwi ry'amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ku mugoroba metero makumyabiri na gatanu na metero mirongo itatu na rimwe ndetse na metero mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongera mbaha ikaze mwese kugwingira kw'abana n'ikibazo gihangayikishije isi porogaramu ya onu yita ku biribwa pamu ivuga ko abana babarirwa muri miliyoni ijana na mirongo itandatu n'ebyiri ku isi bagwingiye umwana umwe muri bane ku isi afite ibibazo byo kugwingira hakurikijwe imibare itangazwa n'iryo shami rya onu umubare w'abana bagwingira mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ushobora kuziyongera ku buryo umwana umwe muri batatu hashobora kuzahura n'icyo kibazo abo bana baragwingira kubera imirire mibi mu ntego rusange z'iterambere rirambye za onu harimo kurwanya inzara ku isi no guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi mu babyeyi n'abana onu ivuga ko umwe mu bantu icyenda ni ukuvuga abantu miliyoni magana arindwi na mirongo icyenda na batanu bafite ibibazo by'imirire mibi iyo mirire mibi ituma mirongo ine na gatanu ku ijana by'abana bafite eh, munsi y'imyaka itanu y'amavuko batakaza ubuzima mu gihugu cy'u Burundi ntituzi uko imibare ihagaze ku bijyanye n'iki kibazo cy'igwingira ntibyoroshye kubona amakuru ariko abari mu Burundi ntabwo twabirengagije turakomeza kugerageza ariko nk'uko twabigarutseho cyangwa se twabiganiriyeho ubushize mu rwanda ho ikibazo cy'igwingira ry'abana cyugarije mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abana bari mu gihugu ubu icyo kibazo cyarahagurukiwe leta y'u rwanda yafashe intego yo kugabanya iri gwingira ry'abana umugambi yihaye ni uko mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kugwingira byava kuri mirongo itatu n'umunani ku ijana bikajya kuri cumi na gatanu ku ijana ubushize rero twarebeye hamwe iki kibazo dusuzuma ibitera abana kugwingira twanarebye ingaruka zabyo uyu munsi mu kiganiro murisanga nk'uko benshi mwabidusabye eh, ngo tuzongere batumirire umutumirwa wabaganira kuri iki kibazo murusheho kugisobanukirwa turaganira ku buryo bwo kurwanya irigwingira cyangwa se eh, kurikumira umutumirwa wacu nanone ni dogiteri alex mucumbitsi araza gusubiza ibibazo mutabashije kubaza cyangwa se bitabashije kubonera kubonerwa umwanya mu kiganiro giheruka aranatubwira icyakorwa cyangwa ikirimo gukorwa kugira ngo iki kibazo cy'igwingira ry'abana gikemuke none dr mucumbitsi ni umuyobozi rero ushinzwe imirire n'isuku mu kigo cy'imbonezamikurire y'abana bato mu rwanda nagira ngo tumwakire kuri telefone dr mucumbitsi mwiriwe neza
murakomeye yego mura- turakomeye nizeye ko namwe ari uko nongeye rero kubaha ikaze kandi nabashimira uyu mwanya mwongeye kubonera abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika na radiyo ijwi rya amerika ubwayo none ah, nagira ngo dushakire hamwe igisubizo kuri ibibazo by'imirire mibi itera abana kugwingira umuntu yarinda ate umwana kugwingira
Eh, umuntu yarinda umwana kugwingira nk'uko tubivuga umwana atangira kugwingira eh, muri ya minsi igihumbi y'ubuzima bwe ni ukuvuga ngo kuva umwana agisamwa kugeza umwana afite imyaka ibiri rero kugira ngo umwana arindwe neza igwingira ni uko dutangirira cyane cyane ku babyeyi batwite ariko n'u rwanda rwo gutekereza ukuntu twabitangira na mbere tugatangira ku bana b'abangavu kubera ko byagaragaye ko abana b'abangavu nabo iyo bariye nabi bagakura bada- batafite intungamubiri zihagije kandi aribo bazaba ababyeyi b'ejo nabo bashobora kugira ingaruka niyo ituma rero tutangirira ku mugore utwite akarya neza iyo ariye neza bituma wa mwana atagwingira akiri mu nda noneho n'umwana yavuka agafashwa mu konswa akonka neza akagaburira neza akagira isuku ibyo ngibyo rero byakwi- byitaweho kuva umugore atwite kugeza umwana afite imyaka ibiri umwana ntabwo ashobora kugwingira ye Ah, muvuze ko muz- mutangirira ku bana b'abangavu ubwo icyo tuzakigarukaho mu minsi iri imbere mutubwire ibyo mukora kugira ngo mufashe abana b'abangavu gukura neza bazabemo ababyeyi bazabyara abana bazima badafite ibibazo ariko ubu noneho nagira ngo mbabaze biramutse byabaye umwana akaba yagwingiye ashobora gufashwa akagira imikurire nk'iy'abandi bana yafashishwa iki mwatubwira bimwe by'ingenzi mu byo akeneye kugira ngo agaruke mu nzira mu byerekeranye n'imikurire mu gihagararo ndetse no mu bwonko
ubu byaterwa n'igihe cy'umwana arimo kubera ko ubushakashatsi nk'uko twabigaragaje ko eh, kugwingira ni kuba mu mirire mibi igihe kirekire mantirisiyo koronike igihe kirekire iyo birenze rero imyaka ibiri biba bigoye cyane kugira icyo wakora ni ukuvuga ngo rero ariko imbere y'imyaka ibiri eh, tumaze kumenya ko umwana afite ibimenyetso byo kugwingira bishobora gutuma ni ukuvuga ngo ati risike uwo mwana ashobora kwitabwaho aka ntagwingire ariko iyo byageze imyaka ibiri ibyo yarenze imyaka ibiri imyaka itatu biba bigoye cyane kugira ngo umwana azagire kubera ko hari ibintu biba biba byangiritse cyane mu mikurire ye cyane cyane no mu mikurire mu bwonko cyangwa se mu bwenge Ye, none muri make noneho ibyo byabaye umwana yagwingiye umuntu abibonye yagana he yakwifashisha nde
Eh, iyo umwana ya- ataragwingira hari ibintu byinshi bamuko- bamufasha eh, nko mu ntego zu- z'u rwanda ni ukuvuga ngo hari ubukangurambaga iyo umwana bamupimye nk'uko ubushize nabivuze umwana bamupimye mu mudugudu bagasanga uburebure bwe n'imyaka ye bidahwanye ariko akaba atarageza igihe cyo kuvuga ngo yaragwingiye bikabije cyane eh, icyo gihe bamwitaho bakangurira ababyeyi mu buryo bwo kugaburira uwo mwana hakiri kare neza Eh, ni izihe ntungamubiri agomba guha umwana ese yamuha ryari yamuha kansiti ingana gute cyangwa se ingero zingana gute ibyo byose bakabimuha kugira ngo bakamugira inama Eh, hari n'ikindi cyo kugira ngo noneho eh, ababyeyi bakangurirwe nabyo ku bumenyi buhagije birebana n'imirire iyo mirire rero cyane cyane uburyo bagomba gutegura indyo yuzuye cyane cyane ikungahaye ku myunyungugu kubera ko imyunyungugu hari ifasha mu mikurire y'ubwonko hari n'ifasha mu mikurire y'umubiri rusange ibyo byose rero bigomba kwi- bi- byigishwa ababyeyi kugira ngo noneho bafate ingamba ariko ku mwana wamaze kugwingira eh, aho ngaho si ukuvuga ngo umwana warengeje imyaka ibiri cyangwa itatu yaragwingiye eh, ntabwo bivuze ko agiye ahite- afi- afite ingaruka zigize nuko bitashobora kugaruka inyuma ariko uwo mwana bamwitaho baka- bakamugaburira neza ariko noneho agira icyo bita eh, ingaruka zimwe na zimwe zishobora kuzagaragara igihe azaba yakuze cyane cyane mu mashuri ariko no mu gihe yaba yabaye mu- no mu myifatire ye eh, mu- mu- n'imibanire y'abandi bana ariko icyo gihe bimenye kare bituma noneho umwitaho cyane bigatuma n'izo ngaruka zigenda zigabanuka ariko bitashobora kuvuga ko byagabanuka burundu
ye ese nk'ubwo bushakashatsi bwakozwe mu rwanda kuri iki kibazo cy'igwingira hari aho mwasanze nko mu bice by'igihugu bimwe byaba bifite ikibazo ku buryo bwihariye haba hari abana bagwingiye kurusha abandi byaba biterwa n'iki niba mwa- mwarababonye
Eh, ubushakashatsi bwagiye buta- bugaragara butandukanye hari icyo twita DHS cyangwa ubushakashatsi burebana n'ubuzima bugenda bukorwa mu myaka itanu eh, bwagiye bukorwa hari n'ubundi bushakashatsi bugenda bukorwa mu myaka itatu nabwo bufatanyije na mi- eh, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ifatanyije eh, na minisiteri y'ubuzima na minisiteri eh, duhaga- tu- tu- turimo ya mijeprof ariko na- na- n'ikigo cya statistique cyangwa se kibarushamibare byagiye bigaragaza ko hari uduce na tumwe mu gihugu dufite igwingira riri hejuru kurusha utundi utwo tu ibyo gice cy'igihugu gifite igwingira rinini cyane ni igihugu ni- ni igice cya cyane cyane ki- uturere dufite turi mu mu iburasira- iburengerazuba cyangwa se eh, muri provinsi y'iburengera y'iburengerazuba harimo kuva rusizi kugeza rubavu eh, harimo karongi rutsiro ibi byose rero utwo turere hari uturere tugeze kuri cumi na kamwe gafite igwingira riri hejuru eh, muri muri iyo muri ubwo bushakashatsi byagiye bigaragara
ye ah, ubushize mwatubwiye ah, ko kugira kugira ngo umubyeyi afate neza umwana we agomba kumwonsa akonsa umwana amezi atandatu atamuvangiye nta mfashabere yongeyeho Ah, ariko hari abatwandikiye babaza bavuga ko batabashije kusobanuza neza ah, kuri iki kibazo nagira ngo tubahe umwanya nk'uko iki kiganiro ari icy'abakunzi b'ijwi ry'amerika ne kwizinga mu ijambo mbahe umwanya ba- bibarize mpereye kuri louis michel yabitubwiye mu kiganiro cyo kuwa gatandatu ah, tubwira ko yifuza rwose kuzabaza louis michel wiriwe neza
mwiriwe ejemi ye wa- kuwa gatandatu watubwiye ko wifuza kubaza muganga ko utabonye umwanya wo kubaza mu kiganiro cy'ubushize cy'am- ah, cy'ubuzima cyangwa se cy'amagara y'abantu nagira ngo uhe umwanya wibarize ikibazo cyawe
muganga dogiteri muraho muganga
alex uramwumva
ndarumva cyane ye aragusuhuje dogiteri muraho namutuze nanjye dogiteri Ehe, nuko baze ikibazo Louis Michel
dogiteri mfite akabazo rwose uba ushize mwanya neza dogiteri arakumva tunakumva ndakumva
Eh, ubushize mwadusobanuye neza cyane rwose birasobanutse cyane ariko mwatubwiye ko rwose igwingira rituruka ku mwana rituruka mu mu- uh, umwana burya mu kinyarwanda bavuga ngo umwana apfa mu iterura burya Nibyo, rituruka nibyo.
mu
yego komeza Louis Michel telefoni ye banza yacitse buriya turongera tumugerageze Eh, ubwo reka reka reka mbe mbabajije ikindi kibazo cy'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika mu gihe bakimushaka Eh, mu gihe bakimushaka reka mbarize uyu wavuze ati ehm, hari ababyeyi batagira amashereka ahagije eh, babigenza gute ko mwatubwiye ko amata atari meza kuko igifu cy'umwana kiba kitarabasha kuyakoresha nagira ngo mube musubije uyu nguyu eh, alexi
Eh, ikibazo ni ikibazo cyiza cyane gikundwa no kubazwa n'abantu benshi hari abantu benshi bakunda kuvuga ko badafite amashereka ahagije eh, birashoboka ariko mu bushakashatsi bwagiye bugaragara eh, bwagaragaje ko ari abantu bake cyane bafite ibibazo byo kutagira amashereka ahagije ni bake cyane ariko benshi hari igihe bagira icyo kibazo eh, cyane cyane kibaturu bi- biduturutseho ubwacu ni ukuvuga ngo biturutse ku babyeyi ubwacu iyo hari ibi bimwe na bimwe ngiye kubabwira bishobora gutuma noneho umubyeyi atagira amashereka kandi yakagombye kuba aya- anayafite icya mbere ni ukudashyira umwana ku ibere hakiri kare ni ukuvuga ngo iyo utinze gushyira umwana ku ibere hakiri kare muri ya minota mirongo itatu ukimara kubyara cyangwa se gushyira umwana kenshi cyane ku ibere umwana akonka igihe ashakiye atari wowe ushatse umwana akonka igihe ashakiye ibyo bituma noneho amashereka azamuka kubera ko amashereka eh, umunsi wa mbere aza ari makeya ariko uko ugenda ushyira umwana ku ibere cyane bituma noneho wa mwana akurura cyane bigatuma noneho amashereka azamuka akazamuka muri ya miyoboro eh, y'amashereka eh, igatuma ya ya miyoboro ifunguka ikindi cya kabiri ni uku- ni inshuro umwana nk'uko biba bivuze umwana agomba konka nibura inshuro hagati y'inshuro umunani n'inshuro cumi n'ebyiri ku munsi iyo rero wamuhaye inshuro nkeya ya mashereka atu- ashobora gutuma utagira amashereka ahagije ikindi ni ukutitegura neza gutegura ubwonko gutegura ubwonko neza kugiye konsa hari umuntu utitegura kujya konsa si umukino umuki- urabanza ukitegura mu bwonko ko ugiye konsa wamara kwi- kubwira ubwonko ko ugiye konsa ya mashereka arazamuka ugatuma noneho wa mwana yonka neza icyaka ikindi cya nyuma ni uburyo uba wicaye cyangwa se pozisiyo wahayemo umwana ibere hari igihe waba wicaye nabi cyangwa se ufashe umwana nabi bigatuma ya mashereka atazamuka neza noneho ukavuga ko wabuze amashereka kandi uyafite cyane cyane iyo ufite eh, umutwe wawe uta- utiteguye neza ufite umushiha ufite ibibazo byinshi mu mutwe bishobora gutuma ya mashereka atazamuka kandi uyafite rero hari igihe ibyo byose bishobora gutu- guterwa natwe ubwacu ariko cyane cyane iyo byakabije ari indwara eh, icyo gihe wegera muganga akakuvura eh, cyangwa se akakurangira inama ubwo rero twizere ko ababyeyi n'ababyeyi b'ejo babyumvise ndetse n'abagabo badukurikiye muri uyu mwanya babigeza ku badamu babo cyangwa se ba mama babo Ndi- kandi nkaba nizeye ko n'abadamu baza kuduhamagara muri kiganiro kuko birabareba cyane ni nabo bakunze nibo ba- basama nibo bagomba kwita ku mwana uri mu nda nibo bagomba kumwitaho amaze kuvuka ubwo rero badamu abakobwa twizere ko muri hafi ya radiyo mukaba muza no kuduha umusanzu wanyu louis michel yagarutse kuri telefone anagira ngo noneho abaze ikibazo cye baza louis michel baza ikibazo cyawe ntabwo nzi uko telefone ye ihagaze Louis Michel yego baza ikibazo cyawe twakubuze kuri telefone
Louis Michel baza ikibazo cyawe
rwose ntabwo mvumva neza cyane rwose mbigenze neza baza turakumva wo twebwe
umva dogiteri wanyumva neza dogiteri mfite akabazo dogiteri ntunyumva neza ubundi ndakumva rwose mwatubwiye ko ubundi umwana agomba kurya agomba konka mu- muri ya mezi atandatu mwanyumva neza dogiteri komeza rwi michel ndakumva ariko noneho dogiteri njyewe akabazo nagize nagize akabazo yuko uriya mwana amezi atandatu ubu nta kintu bagomba kumuvangira ariko noneho ari amezi atandatu ya mbere ni umwana umwe ariya amabere abiri ubundi agomba konsa umwana umwe ariko dogiteri hari ukuntu umubyeyi ashobora kubyara abana babiri cyangwa se batatu dogiteri na batanu bibaho hano mu afurika byarabaye none dogiteri uwo mwana kandi mwatubwiye ko amata ngo ntabwo byemewe ko umwana ayanywa icyo gihe kubera ko nk'amata nayo igifu ntabwo cyari kiba cyatunganya dogiteri byagenda bite kugira ngo umuntu wabyara abana babiri cyangwa batatu cyangwa icumi dogiteri byagenda bite abo bana ikintu umuntu yabaha cyunganira n'iyabere dore kuba batahaza dogiteri byagenda bite ako ga- ni akabanu- ni akabazo ka mbere dogiteri akabazo ka kabiri mwatubwiye ko ngo hari ukuntu umubyeyi ziriya ntanga kugira ngo asame ba-
ikibazo cya kabiri cya louis michel ntabwo tubashije kucyumva eh, uretse ko nawe afite ikibazo cyo kubasha ku- kumva ko tu- turi kumwe nawe ariko ubwo reka eh, dr alex mbaho umwanya musubize kiriya kibazo cye cya mbere n- kirajya kwegera icyo nari mbajije mu kanya undi yari yatwandikiye abaza ariko nubwo ashyizemo akantu ko gukabya avuga abana icumi na- na- ariko bibaho ko umuntu abyara abana benshi ni mumusubize
Eh, yarakoze cyane kuri icyo kibazo yarabajije nibyo eh, am- eh, inyigisho twigisha cyangwa se ibyo amabwiriza dutanga ni uko umwana agomba konka igihe ashakiye kandi akonka amezi atandatu atavangiwe kubera ko mu mashereka eh, ni ibiryo byuzuye ni indyo yuzuye ikungahaye ku bi- ku myunyugugu ikungahaye kuri vitamine kandi ikaba ariyo ndyo ihagije ku gifu cy'uwo mwana kuko kitarakura ku y'amezi atandatu ariko noneho iyo yabyaye impanga iyo yabyaye impanga aho ngaho bisaba ko kwegera cyane cyane umubyeyi kugira ngo noneho ah, yigishwe cyane uburyo bwo kurya intungamubiri zihagije ariko noneho umwana agakomeza konka na mugenzi we eh, akaruhuka icyo gihe bigusaba kuba ari hamwe n'abandi bantu bamwitaho ariko hari igihe yabyara batatu bane bata- nk'uko baravuze batatu eh, rimwe na rimwe hari igihe munabyara na bane icyo gihe ni ibintu bidasanzwe iyo bidasanzwe rero yegera muganga muganga akamusuzuma akamureba akareba ubushobozi afite eh, bwo konsa ese afite amashereka angana gute yabona noneho w'abana batashobora guhaga icyo gihe rero amwandikira amata agenewe abana Eh, ayo mata mvuga ngo ndaza kubabwira amazina yayo kubera ko ntabwo ndi gukora publicite yayo Eh, ariko hari amata yagenewe abana bafite ibibazo runaka batafite amashereka ababyeyi bapfuye se cyangwa se abana ni benshi icyo gihe muganga wenyine niwe wandika uwo ayo mashereka ayo mata agenewe abana eh, kandi icyo gihe afatwa nk'umuti
Mhm. Ye. reka twakire na pascal pascal uranyumva pascal
yego ndabumva wiriwe neza urahagana hehe
mwiriwe mwiriwe ndi bu- ndi mu burundi yego ikibazo cyawe
yego ndabanza ku- ngomba kubanza gusuhuza dogiteri Mm, arabumva
hanyuma ikibazo cya ibibazo byanjye ni bibiri rero nakunze gutembera mu miryango imwe imwe mbere imifise Mm.
aho nk'igihe umwana njye niyumvire mu bwo sinatahuye neza kugwingira mu kirundi sinashoboye kubitahura neza
ntabwo nzi ijambo bakoresha malnutrition chronique
Se- numva nu- ni- yoba ari kuzingama umuntu atafise ubuzima bwiza Mhm.
hanyuma agomba kubaza rero nagiye ahantu mu muryango nkabona hariho abana ushobora kumuha imfungurwa kandi imfungurwa zikwiye mugabo usanga nta peta afise yo kuzifungura Mhm.
bigaca bituma agira iyo ngorane yo kugwingira kubera ata peta afise muri icyo gihe umubyeyi yo kwifata mu buke hanyuma ikibazo cya kabiri naho ngenda sura ndatembera mu muryango umwe nkabona umwana umuhaye imfungurwa akazifungura neza mugabo ashyiramo imboga agaca azanga bashire agashaka kurya nk'umuceri ugaragara bashyize ko gasose gusa barenza kugiharage akabyanga mu gihe rero umwana hariho indya zimwe zimwe adakunda kandi zari kumugirira akamaro ugasanga umwana aranse ibyamwa wagerageza kumuha bikanga muri uwo mwanya nk'umubyeyi naho ni byifatamo gute Mhm.
hama bagomba kubaza ku bijyanye n'igwingira hari imiti bivura cyangwa n'ingaburo gusa baba batanga hama nka- nkabasaba yuko imbere y'uko yo kuba mu bikupa mu bica Mm.
mbanze nda- mbanze numve inyishu kubera hano mu burundi turafite ingorane yo kubumva murakoze Ye. Eh, buretse aguma aho ngaho tu- tugusubize Ah, dr alexi nimusubize pascal
Eh, arakoze cyane kuri ibyo bibazo abajije nibyo cyane cyane bariya bana bafite ibibazo by'imirire eh, cyane cyane baba bafite n'izindi ndwara eh, izindi ndwa- ndwara zishamikiye ku mirire mibi Eh, ni na nicyo cyane cyane gikunda kubaha- kubahutaza cyangwa se zishobora kubica Eh, harimo indwara zi- nyinshi zishobora gutuma noneho n'umwana atagira apeti cyangwa se eh, yanga kurya ibyo rero biba- bibaho Eh, ariko cyane cyane iyo bibaye gutyo eh, ashobora no kuzana icyo twita kubyimbabyimba amaguru amaboko mu maso ibyo ni ibintu ibimenyetso bimwe na bimwe bituma uwo mwana bamwohereza kwa muganga mu bitaro icyo gihe rero muganga bafite uburyo bashobora kumutunga eh, bakoresheje uburyo bwabo bwihariye bwo guha umwana ibiryo bidaciye no mu kanwa kugira ngo noneho umwana abyakire Eh, ariko noneho hari n'ikindi kibazo yavuze ko hari abana bamwe na bamwe bagenda banga ibiryo Mm.
eh, baka- bagatoranya bagakuramo imboga bakagira gute ibyo ni byo eh, rimwe na rimwe abana babigira gutyo na n'igituma twebwe ahangaha mu rwanda sinzi mu burundi ukuntu babigenza twebwe dukunda guha umwana ibiryo binombye ni ukuvuga ngo ni ibiryo bivanze bavangiye hamwe eh, kugira ngo noneho umwana adashobora gutoranya akuremo ibishyimbo se akuremo imboga ariko iyo mwabinombeye hamwe bituma wa mwana abirya kandi akarya za ntungamubiri zose eh, bita- bidasabye ko agenda atoranya rero ku mwana rero kumunombera ni ibintu byiza bituma arya intungamubiri nyazo zihagije kugeza ubu ngubu nta muti wari waboneka wo kuvuga ngo ni igwingira nta muti uriho kubera ko igituma umwana atagwingira ni ukumwitaho ni ukumwitaho mu mirire ni ukumwitaho mu isuku ni ukumwitaho umuha urukundo ni ukumwitaho akina ibyo byose rero nibyo turabifite ntabwo bisaba ubundi bushobozi ni uko twakwita hakiri kare ku mubyeyi utwite n'umwana uvutse noneho tukamwitaho bihagije ariya amata yo mu bikombe ntabwo ari amata meza ntabwo twayashishikariza icya mbere aranahenze arahenze kurusha amashereka amashereka ntabwo ahenze turayafite afite isuku nta kintu bidusaba ariko hari amata mu bikombe arahenze ntabwo ari buri muntu wese wayabona icyo gihe rero bisaba ko ababyeyi bashishikarizwa konsa kurusha uko bajya mu mari y'amata y'ibikombe ariko iyo byabaye nka cya kibazo bari bamaze kuvuga byabaye ngombwa muganga yandikira umwana amata yagenewe umwana muri icyo mu cyiciro arimo yewe pascal nizeye ko wabyumvise umwana kugira ngo umufashe ni ukumunombera ibiryo ukabivangaho kugira ngo abe abona abasha kubitandukanya kugira ngo akuremo ibyo adashaka cyangwa se n'imbuto nazo ugiye kuzimuha ukazinomba kugira ngo atazanga wabyumvise sinzi niba hari ikindi kibazo wari usigaranye kugira ngo dukomeze
kweri agize neza dogiteri amushimiye yewe urakoze ngaho ukomeze ugire ibihe byiza urakoze twakire christian turi kumwe
ntabwo turi kumwe urahagana he
ndahagana muri province bujumbura komine gisare bujumbura uri mu mujyi mu gisagara
muri bujumbura muri bujumbura rirari ye mumeze mute aho ngaho
ni amahoro turashima nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite numva mwahagaze ku kijyanye kivuga ati umuntu yabyara bake ashobora kurera ubwo kubyara bake ni byiza ariko hari ingaruka mbi bijya gutera ababigira ko bafate nk'iyo umukenyezi agiye kugabanya ibyaro hari ibindi bibazo bihura za kanseri ibyo biva kuki kandi mutubwira ko ari uburyo bwiza bwo gutandukanya ibyaro kugira ngo tugire abana bazima bakomeye
ndabyumva ikibazo cyawe aho ushaka kukiganisha ni kuba umuntu umubyeyi yabyara abana abasha gutunga bakiri mu nda akanabatunga bageze hanze kugira ngo abarinde kuba bagwingira ariko ikibazo cyerekeranye no kuringaniza imbyaro ndumva tutari bukigarukeho cyane twigeze kukiganiraho ariko dushobora no kongera tukabatumirira n'umuganga akababwira hari ikindi kibazo wari ufite kijyanye n'ibi byo kugwingira
ikibazo mfite mu bijyanye no kurwanya ibyo kugwingira hari ibintu nigeze kuba ndi umwana muto numva iyo umwana urwaye kwashi ngo hariyo umuti w'igikoko cyo mu ishyamba bamuvuza no mu burundi bakita imfuku ifuku iyo umwana iyo yarwaye kwashi nawe akunda kubona babimugaburira cyane
wibazaga niba ari ikintu cyiza cyo gukorwa cyangwa
nibaza ko uwo bidashobotse ko yaronka nk'iyo nashyira kwa muganga ko ubwo buryo yabukoresha
cyangwa niba hari ikindi gishobora gusimbura iyo fuku
mukitubwira
nawe wowe urabasha kudukurikira kuri kuri radiyo cyangwa tube tukugumishijeho wumve igisubizo cyawe ntabwo mbasha kubakurikira guma ku murongo rero hanyuma tugusubize dr alexi nimusubize uyu muvandimwe wifuza ku ibijyanye n'igaburo
arakoze cyane kuri icyo kibazo abajije kirebana na kwa shorikoro nibyo iyo umwana afite ikibazo cya kwa shorikoro cyangwa se bwaki cyane cyane ababura mu mubiri indyo yuzuye ariko cyane cyane ibituruka ku byubaka umubiri poroteyine ni ukuvuga ngo uwo mwana ababura poroteyine cyane mu mubiri we ni bituma iyo twigisha ababyeyi cyangwa se tugaburira abana tubaha indyo yuzuye ariko cyane cyane kuri uwo mwana aba akeneye poroteyine kurusha rero mu biryo bimwe na bimwe bituruka ku nyamaswa harimo indagara zishobora gufasha umwana mu mikurire ye ariko noneho hari n'ama navugaga ko icyo yari amaze kuvuga ifuko ifuko nayo ni ni itungo rikungahaye cyane cyane kuri poroteyine ku bantu bafata bafata ifuko birabafasha cyane kugira ngo ugaburire umwana azeyo vuba vuba kubera ko ikungahaye kuri poroteyine kandi poroteyine nziza ariko cyane cyane igituma abantu batazigira ni bya bintu by'umuco bamwe baravuga ngo ntabwo bashobora kubirya cyangwa ibiki ariko mu byerekeye imirire mu byerekeye sayansi y'imirire ifuku ni nziza mu byerekeye poroteyine kubera ko ifite poroteyine nziza zishobora gufasha umwana mu mikurire ye cyane cyane ku bana bafite kwa shorokoro ubanza ariko bitoroshye no kubona ifuku
ntabwo byoroshye kubona ifuku ariko hari abantu nk'aho mu rwanda barazoborora kobayi icyo bita kobayi sinzi ukuntu mu mu burundi babyita ariko ziriya borora nazo zishobora gusimbura ziriya fuku batuko ziba ziri mu myobo ariko iyo bazoroye ziriya zirafasha cyane mu kuzamura gufasha abana mu byerekeye imirire ibyerekeye na kwa shorokoro
reka twakire noneho na mugema mugema uranyumva
nta kibazo ye wiriwe neza urahagana he
ndi kigali mu karere ka nyarugenge murenge wa kimisagara ndi mu rwanda ku kibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo natanga ku bijyanye n'imirire mibi hano iwacu mu rwanda mu by'ukuri hari ibintu bibiri mbona bitera bituma ikibazo cy'imirire mibi gikomeza kwiyongera iyo urebye usanga bijyanye n'imyumvire cyane cyane
imyumvire y'abandi
kubera ko imyumvire y'abandi
imyumvire y'abaturage nyine bari ababyeyi ndetse mbese mu miryango muri rusange kubera ko mu rwanda iyo urebye usanga nta kibazo cy'ibyo kurya bihari nta kibazo mbese cy'amapfa dufite ariko mu by'ukuri ugasanga hagaragara ikibazo cy'imirire mibi rero ibiryo byakagombye kuba bihari ariko hakaba n'abantu bafasha ba baturage guhindura imyumvire noneho bakabasha bakabasha kumenya gukoresha ibyo bafite kuko iyo urebye umubare w'abantu wenda bafite ibyo kurya bihagije usanga uri hasi cyane ababifite ari bo benshi cyane babihuza n'imibare ihari rero mirongo itatu n'umunani by'abana bagwingiye ugasanga n'ibihura rero mbona leta yagombye gushyira imbaraga mu gushyira kuba abantu b'abahanga mu by'imirire bityo bakazamura ubumenyi bw'abaturage bakabasha gukoresha bya biryo bihari
ariko rero mugemana hari abantu mushobora kutabibona kimwe uravuga uti hari abafite ibiribwa ariko hari n'abandi bakubwira bati ikibazo ntabwo ari imyumvire gusa hari n'ikibazo cyo kutagira ibiribwa uretse ko waba uri mu mujyi wa kigali ukaba ubona ibiribwa bihari mu giturage ujya ugerayo ngerayo cyane rwose ndahagera mu by'ukuri kuko na minisiteri y'ubuhinzi yagaragaje ko mirongo inani ku ijana babifite kandi ngira ngo yabashije gukora ubushakashatsi yabirebye rero iyo urebye mu by'ukuri abantu bose ntabwo bafite ubushobozi bwo gusobanukirwa uburyo bwo gutegura amafunguro mbona rero hagakwiye nk'uko ibyo kurya yenda bitari ikibazo cyane irapurusa n'inkeya ugereranyije n'uko bagwingiye y'ababibuze ntabwo bahwanye na purusa y'ababibuze n'abagwingiye ntabwo bahwanye mbona rero hagakwiye kongerwa imbaraga mu gushyiraho abantu bigisha abo bantu uburyo buhoraho bakabasobanurira uburyo bategura amafunguro bakaba mbese babyize babisobanukiwe kuyategura no ku buryo bayibonera yesi uburyo bayibonera bakabigisha gukoresha mbese ibyo bafite kuko usanga mu rwanda iki kibazo cy'ibihari urajya kwa muganga nubona umuntu ugufasha mu bijyanye n'imirire gukenera uwo muntu ntabwo mubona mu by'ukuri ugasanga n'abantu mbese babitanga rimwe na rimwe ntabwo babisobanukiwe rero nimba ibiryo bihari ntihashyireho abantu bigisha abantu kubikoresha
ndumva barabitangiye dogiteri alex biracyari hasi cyane biracyari hasi ntabwo ahantu hose ubona bahari ubona bagenda bavuga ati mu by'ukuri abantu bafite ibyo kurya ariko imyumvire iracyari hasi mu bijyanye no kubikoresha mbona bagashyizeho abatekinisiye bagafasha leta guhindura ya myumvire nk'uko wenda no mu buhinzi babigenjeje kuko ibyo kurya birahari pe ntabwo bi- birahari ku kigero gishimishije urebye yego okay urakoze cyane reka ubwo mbaze muganga icyo abivugaho dr alex murabivugaho iki ibyo mugema navuze Ah, ntahuza n'abavuga ko eh, hari ikibazo ki- hari abafite ibiribwa bikeya baravuga ati birahari ariko bakwiye kumenya uko babikoresha
Eh, arakoze bugema kuba ab- kuri icyo kibazo Eh, nibyo ibyo avuga ndabyemera ni ukuvuga ngo dukurikije ubushakashatsi bwaga- bwagaragaje bwa mi- minisiteri y'ubu- y'ubuhinzi n'ubworozi igaragaza ko mirongo inani na kabiri ku ijana ingo mu rwanda zihagije mu biribwa ariko iyo cumi na gatatu cyangwa se cumi n'umunani ku ijana by'ingo zitihagize mu biribwa nazo ziracyari nyinshi cyane na niyo ituma rero eh, kuri izo ngo zitihagije hari hari hari ingamba zigenda zifatwa icya mbere ni uko hari porogaramu za leta zigenda zifasha abantu batishoboye bafite ibibazo byo kutihaza mu biribwa cyane cyane biku- bikunda kugaragara mu bantu batishoboye bari mu cyiciro cya mbere icyo gihe rero abo ngabo hari porogaramu za leta zigenda zibafasha kugira ngo bave mu bukene harimo ziriya za social protection program harimo girinka harimo ziriya za vup hari ku- kuba- kubafasha mu byerekeye akarima k'igikoni ibyo byose rero bigenda bibafasha kugira ngo eh, be- bazamuke bashobore no kwihaza mu biribwa ariko hari n'ikindi kibazo yavuze ki- gikomeye cyane icya- cy'imyumvire imyumvire nibyo biracyari iracyari hasi kandi nicyo turi gushaka kurwana nacyo ni urugamba rutashobora kuvuga ngo wabikora uyu munsi birangire turasaba inzego zose ko zadufasha muri ibyo kuzamura imyumvire mu gutegura indyo yuzuye eh, cyane cyane eh, bariya abajyanama b'ubuzima dufite mu midugudu bagomba kubidufashamo eh, kandi barabinadufasha turabashimira hari n'abandi bitwa abafashamyumvire bari mu midugudu nabo nabo bagomba kudufasha kubyereka kugira ngo tuzamure imyumvire hari amasibo ari mu midugudu nayo abo ngabo bose tugomba kubaha ubumenyi kugira ngo noneho begere abaturage hariya hasi bazamure imyumvire mu byerekeye eh, imirire Eh, ariko yari avuze ikibazo cya eh, cy'abandi bashobora kudufasha bo mu bigo nderabuzima ubu ngubu porogaramu iriho minisiteri y'ubuzima yihaye ni uko buri kigo nderabuzima kigomba kugira umunitiritioniste cyangwa se umuntu wize imirire ushobora kubafasha mu byerekeye kubagira inama cyangwa se kubahugura buri gahunda rero muri buri kigo nderabuzima ubu ngubu bazashyiramo umuntu wabyigiye wize ibyerekeye imirire kugira ngo bazagende babafashe Ye, twibutse rero twumva ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku kibazo cy'igwingira n'icyakorwa kugira ngo abana badahura n'icyo kibazo cyangwa se abahuye nacyo babe babona ibisubizo nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ma- babiri rambert na remo bategereje reka tube twakiriye rambert rambert eh, rambert telefoni ye ngo yacitse hanyuma twakire remo
yego wiriwe neza
niba ari mwiriwe mwaramutse muri aho yego urahagana hehe
ndi mm, kigali mu rwanda ndi ku gisozi yego mwiriwe neza ku gisozi
twiriwe neza ni amahoro nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Okay. yewe hamwe turu- turu- turuzuzanya bimwe bishobora kuba byarabuze ahandi byarabuze nanone biboneka ariko umuntu agashobora kuba atamenya uburyo ki abiteguramo hano u- tuvuge urugero ku mboga ku mata no ku mbuto imbuto zirava mu cyaro ziyizire he ziyizire i kigali wa muntu wo mu cyaro ntamenya ngo imbuto umwana we akeneye imbuto we arashaka iki arashaka amafaranga mbere na mbere yumva arashaka amafaranga ariko ntamenye umwana we ko akeneye za mbuto akeneye za mboga kuko abantu bari mu cyaro arahinga za mbu- za- za mbuto arazibona za mboga y'amata arabibona byose abipakira imodoka abizane abizana i kigali aze kubigurisha bamuhereza amafaranga yigendere aribo ba basaza ntidashobora kuba dukomokaho yigurira urwagwa birangire ya mata ukuntu tujye mu migani y'abakera ngo amata ngo ngo iki umutima ushaka amata agurana itabi ya mata akayagurana iki amafaranga amafaranga akayagura iki akayaguramo rya tabi nyine hamwe rero ndumva bishobora kuba ibyo ngibyo biba babura bagwinjira bitewe n'iki no kubura ubumenyi bw'ibanze no gukunda amafaranga cyane bakibagiza abana babo bibaye ari ibishoboka ariko ibishoboka aka kazi ki akarima k'igikoni muri buri rugo n'ibintu biza i kigali akenshi bigacika hari ibintu njya nibaza kuko wenda ariho ntuye umuntu aravana imboga ku gisenyi imboga amashu amashu n'amashaza yarangiza akaza kubicuruza i kigali undi nanone wo ku gisenyi akaza kurangura amashu akongera akayasubiza ku gisenyi nanone ngaho mwibaze iyo sirikirasiyo cyangwa urwo runyuranyurane rurimo aho hagati urumva ni ikibazo sibyo ni uko tutazi nk'ibintu bikaguma wenda mu ntara cyangwa mu karere nibyo byaba byiza abantu bagakorana umuntu apakiye nyine imboga zivanye ku gisenyi abo ku gisenyi bazibuze apakiye amata ayazanye i kigali abaho ngaho bayabuze yongere ayarangure nanone bongere bayarangure bongere basubize mu ntara avuye i kigali nanone ya kigali yayabonye kuko yavuye muri ya ntara nanone urumva ni ikibazo cyo kugira gute cy'ubucuruzi navuga ngo buri muri ibi bihugu byacu si u rwanda si u burundi si uganda n'ibindi byose bidukikije mbona ari nkako bimeze
remo rwose urakoze cyane ndumva ubisobanuye neza wari ugiye gusoza soza hanyuma ubwo dukomeze
ari nk'ibishoboka minisiteri minikomu kuko ndizera turi mu rwanda minikomu na minisante bakorana bakamenya ngo amata avuye ku gisenyi asirikire muri gisenyi sibyo avuye mu mutara asirikire muri nyagatare ntarengere muri nyagatare ariko ugasanga nyine n'ibyo hari haza kuza ikibazo cyaryaguhingira umwana
ariko n'abanyakigali muzayakenera urakoze cyane niyo ugumira i nyagatare muzanywa iki urakoze cyane ikibazo cy'imyumvire rwose remo uragisobanuye neza reka tubanze twakire pacifique mbere y'uko mpa umwanya dogiteri alexi kugira ngo agire icyo abivugaho pacifique pacifique turi kumwe yego turi kumwe ni amahoro ni amahoro urahagana hehe
ndi bujumbura ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo cyanjye nayo yumvise uwo mutumire mubanze mu ndamukirizo yakumvise
ikibazo cyanjye numvise bikeya biciye ko ariko nanjye nashaka kubishimangira gatoya kubera icyo kibazo nibaza yuko hanini atari ikibazo cyo atari ikibazo cyane cyo kubura ibyo bafungura cyane cyane kubera ugiye nko mu ntara za ruguru urasanga abantu ifatira atatu baba babuze cyangwa baba bafite ibintu bikwiye nubwo ugasanga mu miryango yabo abo bana bameze bafite icyo kibazo nabo nyine barabafite kubera inzu ziba zituruka ko ibintu baba bimbura cyangwa ibintu baba baronka biherera mu masoko kenshi kenshi ni ukuvuga abantu nabifashe yuko menga ubu basigaye bakunda amahera gusumba nteka imiryango yabo ikindi ni ukuvuga tumbeza ku ruhara rwa leta ikwiye kuza iraraba yuko abantu ibintu bimbuye cyangwa ibintu barose yuko hariho ikindi gice cyasigaye mu miryango yabo yego bye n'icyo kibazo nagira nterere murakoze urakoze cyane kuri iyo ntererano yawe rwose pacifique ndumva uhuza na remo ibyo yavugaga uti abantu ba ruguru bafite ibyo ibiribwa ariko ntabwo bazi kubikoresha cyangwa se babimarira mu masoko uretse ko babijyanye no mu masoko cya kibazo cy'imyumvire kiragaruka baramutse babashije kugurishaho dukeya utwo bagurisha bakaguramo ikindi nanone bakeneye gishobora kubunganira cyuzuza ibyo bafite nabyo banza byashoboka ndagushimiye cyane rero reka muganga dr alexi nimugire icyo muvuga kuri ibi bitekerezo bya remo na pacifique mbere y'uko twakira abandi bakunze ibijwi ry'amerika
reka mbanze nshimire remo na pacifique ku bitekerezo byiza kandi bigaragara ko babyumva neza nk'uko babivuze koko nk'uko remo yabivuze imboga imbuto amata ni ibintu bifite akamaro cyane cyane mu mikurire y'umwana ari mu gihagararo ari no mu bwonko bw'umwana kubera ko bifite intungamubiri imyunyungugu bikeneye cyane mu mikurire y'umwana ariko rero ikibazo kirimo nk'uko yabivuze ni ubumenyi bukeya bw'ababyeyi kandi ntitwabarenganya kubera ko bo bahingira isoko nk'uko twakomeje kubabwira guhingira isoko iyo bahinze rero bakeza barabigurisha niyo tuba rero imvugo igomba guhinduka atari uguhingira isoko gusa tubanze duhingire kurya noneho niturangiza tusagurire n'amasoko ariko aho ngaho cyane cyane imboga urasanga abantu benshi batanazi n'akamaro kazo aha ni urwo rugamba turi gukora nka minisiteri turimo igomba kwigisha abaturage ese umuturage apfana iki n'akarima k'igikoni muri izo mboga dufate nka dodo ese muri dodo akuramo iki ese muri ibyo ngibyo haba ari vitamine vitamine mumariye iki mu mikurire y'umwana we iyo nibamara kumenya ubwo bumenyi bamaze kumenya icyo bapfana n'imboga n'imbuto icyo gihe ndabizi ko nawe yabigurisha kubera ko afite ubukene bwo kubona amafaranga kugira ngo yikenure agure ikindi kintu ariko kubera ko afite ubwo bumenyi bizatuma noneho atazigurisha zose kugira ngo asigarize umwana hari ikindi kibazo na remo yavuze za vitamine ziri mu mboga no mu mboga cyane cyane hari izitihanganira ubushyuhe iyo wakuye imboga rero mu cyaro hariya ukazizana mu buryo budapakiye neza ukazizana i kigali ukazanika aho ngaho kugira ngo ubaze kuzigura zishobora gutinda bishobora gutuma noneho na za vitamine zisohoka zari zifitiye akamaro noneho ukazigura ukazijyana mu rugo ukazironga nabi bigatuma noneho ya myunyugugu cyangwa vitamine zose zigenda ugateka utetse ibikatsi gusa ugasanga icyo washakaga muri za mboga wakibuze niyo ituma rero aha ngaha bisaba ko bya bindi byo kugira akarima k'igikoni koko kari aho hafi usoroma uhita uteka nibyo byiza kugira ngo noneho na za ntungamubiri twakeneraga duhite tuzibona kandi zitugirire akamaro kuri pacifique ibyo avuze nabyo ni byiza ibyo avuze hari ntabwo bivuga ko abantu barwaza imirire mibi ari abantu bari mu cyaro n'abantu bishoboye hari abantu bafite amafaranga nabo barwaza imirire mibi cyane cyane nabo kubera ko bafite ubumenyi bukeya rimwe na rimwe kubera kutita ku bana isaha zose baba bari muri shuguri bajya gushakisha amafaranga hirya no hino bava mu gushaka amafaranga bakajya mu mashuri cyangwa bakajya mu bindi bintu ugasanga umwana yirirwa n'umukozi ntabwo azi ababyeyi ntabwo bamwonsa hakiri kare ntabwo bamwitaho ntibamuhe urukundo wa mwana byanze bikunze ashobora no kugwingira cyangwa kurya mu mirire mibi hari igihe bamusigira rero umukozi rimwe na rimwe umukozi nawe utaratojwe uburyo bwo kurera umwana utaratojwe uburyo bwo kugaburira umwana cyangwa se utazi ko afite urukundo kuri uwo mwana rimwe na rimwe hari igihe nabo bateshuka ku nshingano zabo ugasanga uwo mwana ntarya neza ibyo rero rero mu ngo zizi abantu bishoboye bakunda kurwaza imirire mibi kandi bafite amafaranga kubera ko batita ku mwana wabo
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku kibazo cy'igwingira n'uburyo twagishakira umuti hamwe turaganira n'umuyobozi ushinzwe imirire n'isuku mu kigo mbonezamikurire y'abana bato mu rwanda ni dr alex mucumbitsi dusubire ku murongo wa telefone twakire patrick patrick turi kumwe patrick uranyumva
ndi kubumva ye urahagana he
ndi i kigali mu rwanda mu karere ka gasabo ye ikibazo cyawe
ni ukuvuga ngo nanjye wenda nk'inyunganizi ni inyunganizi nakongeraho ni ukuvuga ngo igishobora gutera imirire igwingira ku bana hari ukutamenya ndetse no hari ukutamenya ni ukuvuga ngo nimba umubyeyi agize atwite hari hari ukurya wenda ntamenye indyo nimba ari indyo zuzuye cyangwa se nimba ari ibitera imbaraga noneho wenda umuntu agapfa kurya wenda yagira yahaga akumva ko byose bigize birangiye niko abenshi wenda bagira babitekereza noneho niho usanga wenda umwana yagirizaho ingaruka akazavukana igwingira n'ubundi akazavukana igwingira ikindi nanone hari aho usanga nyine umuntu yahinze nk'imboga imboga wenda akajya kurwanya igwingira ku bandi kandi wenda iwe noneho akibagirwa ko agomba iyo gwingira agomba kurirwanya ari na hahandi noneho usanga wenda nimba akamishije nka afite nk'inka wenda yabyaye agafata amata wenda akagira akayajyana ku isoko andi noneho we ntagire ntafate umwanya wenda ngo abe yaha ku bana yabyaye kuri ayo mata ugasanga wenda iyo myumvire niyo abantu benshi bari kugenderaho ikindi wenda ikindi wenda numva kugira ngo wenda tube twarwanya iyo mirire mibi kugira ngo nk'abajyanama b'ubuzima nk'abajyanama b'ubuzima numva bajya bafata umwanya wenda wo kujya bigisha abaturage kugira kugira wenda babe bamenya uburyo bashobora kurwanya iyo mirire mibi kuko hari igihe n'umuntu agera ku karima k'igikoni ugasanga n'ubundi ntacyo kamumariye kubera ko atazi intungamubiri ziri muri za mboga
niko muganga yari amaze kubivuga
ubwo ngubwo rero ikindi numva cyakorwa ni ikijyanye n'ubukangurambaga nka kuriya bakoze amasibo nka kuriya tuzi ko ari amenshi amasibo menshi avuga nko ku cyumweru hakabaho gahunda yo kuvuga ati barigisha mu bijyanye n'imirire myiza bagatumizamo n'umuntu ubihugukiwe noneho bakagira bakaduha ibiganiro numva nabyo byagira icyo bifasha mu kurwanya igwingira mu bana
urakoze cyane patrick kuri iyo nkunga yawe mu kiganiro twakire na thomas toma wiriwe
mwiriwe neza uri hehe
ndi burundi nyarutsa nawe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
eee nari nkunze kumva ibintu bita kugwingira cyangwa abantu badakura neza bihagije sinari bwasobanukirwa ibyo ari byo ariko ubu ngiye kubyumva neza ariko rero nkavuga nti hariho ibintu bipfira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu uhura n'iyo abantu bari ku gipimo igihe batwitse bamaze nk'amezi abiri atatu uko bipimisha ugahura abaganga ntibabasha kuzigurira neza abantu ingene bo kwifata umwana akiri mu nda ku buryo bashobora kumenya ibyo bafata bituma umwana atangura gukurira mu nda akagira amagara meza hama ugahura n'iyo bageze kubyara ugahura ntibashobora kuba bigisha ingene babandanya bifata ingene bose abana ugahura umwana ariko aronswa inyuma y'amezi abiri ugahura bahaye kumuha ibyo gufungura ataragira inzugi zikomeye mu nda ku buryo ashobora zishobora gutunganya ibyo kurya neza ugahura umwana bamwigishe kurya akiri umwana hari n'abageraho ngo umwana ngo afashwe ngo ngo araribwa ugahura ariko bamuha ibiye inzoga y'urwagwa ikiyeri ngo niho ngo adasubira kuribwa urumva ugahura abana twebwe nyine twarabiyitiye hejuru y'ubumenyi buke rero navuga nti abaganga mu bigo bitandukanye bari bakwiye kuza barafasha bakigisha abantu babyaye bagakurikirana abana ku buryo umwana yonswa amezi atandatu neza kandi bakaza baramushyira ku bipimo bakabona ko amagara yiwe akura neza ku buryo atakibazo ashobora kugira ku buryo bamenya n'ifunguro bategereza guha abana uko bakura ku mezi ku myaka ku buryo umwana ashobora gukura neza rero navuga nti leta niba yari ikwiye gufata uwo mugambi ku buryo nko mu burundi nuvuga ko ata mugambi nk'uwo hari nka keza mu rwanda kuko bafashe iya mbere kugira barabe ingene abana bakura ku buryo atamwana yogwingira ni ukuri navuga ko ari ibintu byo gushima rero navuga nti nka leta y'uburundi nayo irakwiye kubyigira ko akarorero ku buryo haba inyigisho zikomeye ku buryo abana ba- bavuka bakura neza bakagira amagara meza niho no mu irondoka rijyanye n'amagara meza wohura abantu batera imbere kuko abana nta bintu byo konona kuvuga ngo abana byanse ko bakura ngo abana bayeho nabi nubwo iyo babayeho neza bafungura neza birafasha gusumba ye urakoze cyane Thomas ubwo tuzatumira n'abo muri minisiteri y'ubuzima mu burundi minisiteri y'amagara y'abantu nabo batuganirire ku birimo gukorwa kugira ngo bafashe umubyeyi kwiyitaho no kwita ku mwana urakoze cyane
ego murakoze cyane kandi muzaba mukoze cyane mubatumiye ye twakire na fideli fideli turi kumwe fideli yego ndabumva cyane mbanje kubaramutsa ye natwe turagusuhuje urahagana he
ngenda ahitwa karemi mu mujyi wa tanganyika karemi
Eh, aha ye mumeze mute aho ngaho se
aha tumeze neza bwaba rwaba ari nubwo hazukiye geragere imyigaragambyo kubera ubwicanyi hano baragabica abantu mu majoro
ni abagizi ba nabi cyangwa iyo yegeregere yatewe n'iki
yatewe n'abantu abantu amazu menshi binjirirwa abantu witunga afite agafaranga wese akinjirirwa akaraswa kandi akaba amakuru yizewe avuga ko hari abantu muri leta bikora noneho abaturage bose bazukira imihanda ba- eh, bafite za kamiso y'ubwoba twiriwe muri zirimo bidafasha uyu munsi biteye ubwoba hano iwacu gusa naho ubundi turashima imana ko tukiri Mhm. Ah, nta babiguyemo ariko
bo eh, abaturage kubera ubushyuhe mwinshi bishyuye umusirikare umwe eh, urumva hari haraswe n'undi muntu mu ijoro yapfuye ageze mu bitaro n'undi mugore n'abandi baracyari mu bitaro ubu tumaze iminsi icumi yose buri joro binjirirwa umuntu eh, eh, hagati abantu barenga babiri burema ni ibintu biteye ubwoba hano iwacu.
kubinjirira abo babinjirira baba baje gushaka iki Ni ab- ni abajura
bo baba bakubonanye agafaranga nyine bakakubona ufite ifaranga bakagukeka ifaranga uza kubona mu ijoro ukabona umuntu arinjiye kuko hari abantu bitora barararonda abasore bo mu makaritsiye baherutse kwirukanka biruka bafatamo abasirikare babiri ndetse bafitemo n'itote bibaye nko gatatu kose abaturage bafata basohoka noneho tubona nyine ko ari leta irimo kubikora hiriwe emusungi ukuntu navuga vurema biteye ubwoba Se- leta yakora ibyo ngibyo se ikajya aba- ikaba ariyo ijya guserereza abaturage bayo yewe
ibyo ni byo babikwerekanira nawe yabyemerewe n'umukuru wabo uyu munsi yabyemeye avuga yuko bagiye guhindura ngo barebe ukuntu bukora ariko ntabwo ubu bake baba babikora n'ejo tujuru tuzababona hano ni ku bwabo zatege nk'imwe leta yacu mutabibona
yewe reka nku- re- reka nkureke gatoya ubaze- u- igitekerezo cyawe muri makeya ko ndabona amasaha agiye Iki- ikibazo wifuza kubaza cyangwa se Mm, yego, igitekerezo Mm, muri makeya ariko murakoze cyane rwose nanjye nasomye ya raporo nyine ya oni ni bavuga ko ukuntu ah, isi nari gutera intambwe ku bijyanye n'imirire y'abana Eh, ari nako nje mvuga nti hano iwacu ho ifite raporo yindi bakoze bakagera n'iwacu ngo kuko twe bitera bije inyuma cyane Ah, ndarabaye mu mijyi myinshi cyane ya kongo za bukavu vira n'aha za karemi n'ahandi vurema ubu birateye ubwoba nk'uwashyika muri uyu mujyi wacu wareba abaturage ugenda inzu Yereka.
zisimba inzu zibiri utabonye abana bazingiye abana ugasanga inda yaratibutse utuguru turanyunyutse umusatsi uratukuye ye reka kuko biva ku ku mpamvu nyinshi cyane hano cyane cyane Ye, hano mu reka nkureke, mujyi wa Karemi.
reka nkureke Iwacu umbabarire.
mbese nakwereka abana nk'ibihumbi cumi na umbabarire amasaha aratujyanye nagira ngo mpe ijambo rya nyuma amasegonda makeya i- akanama gatoya mwaha abatwumva dogiteri alexi mu masegonda make cyane Eh, barakoze cyane patrick thomas na fidele ku bitekerezo byiza ku byerekeye abagore batwite turi kuganira turi kuganira na minisiteri y'ubuzima uburyo bwo gukangura aba- aba- aba- abanasi cyangwa se abaforomo uburyo bwo kwita ku mubyeyi bakamwigisha bakamuha inyigisho zihagije zishobora gufasha eh, umubyeyi kwirinda Ye, Ndetse murako- aha ngaha rero Ye.
eh, tuvuga ko ababyeyi turabakangurira bose uha umwanya abana kugira ngo noneho bakure neza murakoze cyane rwose dogiteri mucumbitsi alexi ndashimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma dane na fatuma karara arimasi kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwakoze mwese abaduhaye inama n'ibitekerezo n'abadukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza ubuzima buzira umuze
abakomeje